father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey Oluwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyá ìkáyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see money I no go waste am. Money money ego ego àgbékánu kò owó. Oh, oh, oh. Money money ego ego. make e add up baba i don't want to see ilo jọwọ mo bẹbẹ o ó pé kó pọ àní mo bẹbẹ o torí débìtì mi pọ ó pọ o mi pọ ó pọ have mercy on me and give me good life e dey last me peace of mind every day I i dey grind make your favour follow me baba money money eh, yeah. Oh go. I can't go. right, uh, my people, I salute you now. Welcome now this morning to Inform Me Radio. And this now on our business and lifestyle program. Inform Me with Olayemi and Co. Uh, and and Co. do for inside studio here with us. <laughs> and of course, una know say na me na country sister. Uh, our local government and uh, state state uh, <laughs> people also dey inside studio i no understand eh no be so una talk am <laughs> yes all of all uh, okay and management management dey for inside dey for inside studio here with us uh, we dey thank am well well o oh, if okay dey waka comot <laughs> yes um, just wan welcome una so so much i know say una dey enjoy una self irrespective of wetin they happen around us yes so so many things that happen so many bad news and uh, it's it dey sad sha It dey very sad you know oga Omo when we dey talk say say the train mm. system say na <laughs> danger zone na im the thing be they no agree they no agree but we saw it coming yes e get many things where person no need rocket science to tell am if you sabi read if you if you know history if not just your own history now not only our country history if you dey look other people um, history you go fit tell wetin go happen we and we know say when that kind thing wan happen say no be small e go be oga adeomo oh. i dey read i dey do check check say over nine hundred passengers passengers dey on board nine dey on board we no know how many dey carry yeah, actually. some die some sustain injuries but dey carry a lot more than dey ever fit carry on the road at a particular time na it happen and the very day wey this thing happen na that day na im oga information minister talk say insecurity is a thing of the past e just be like say whether e give dem signal or the people dey vex maybe e get wetin dem never receive na im make dem carry out dis attack create awareness say eh? we still dey here when we dey talk say the things wey we dey do wey we dey feel say e no go come near us say na only a matter of time today we go still let una know say wetin dey come next not be pol political parties no na no even dey point say na political parties na im dey plan wetin dey come wey go even dey stronger than endsars because dem don dey point hand now say some political parties na im dey plan am remove your no no see am propaganda no dey work again because even the people dem dey cry but when people cry come out you go see say they go delete them. they want people to live in silence suffering and smiling but e get where they dey push person reach they say if you pursue goat abi if you pursue goat reach wall say the goat go turn back the kind vexation wey e go take attack the person wey dey pursue am since you yourself you no go believe say na goat if if fowl i don see videos of fowl wey dey pursue people yes. dey fight with people yes, if fowl as small as fowl be if e fit provoke begin attack person if goat because dem feel say human beings say dem no dem no matter again if goat fit provoke begin attack the person wey dey provoke am abi na cow if cow provoke begin pursue people pursue the person wey dey provoke am when humans don dey provoked nothing nothing you e no go fit stop am no propaganda go fit stop am my name na olayemi i know say oga adeomo e bless say eh? things dey eh i bin wan just add something join the nigeria government mona go watch rapage if you don watch am finish in and out over and over again you go know wetin go be if human start that. rampage yes abeg download download am for me <laughs> they go know the danger behind the things when they do now. Mm. You download <laughs> Rampage, rampage. <laughs> <laughs> Well, my people, my name is Adeomo Akawa Salotina this morning, and we thank Baba God as don't give us all of us opportunity to take seat today. I know they the house alone. The woman leader of the house, they here. Gossip. Uh, uh, I'm no of me. Hey! So, and she's the beginning of the. Uh, yeah, so today I had to separate fights. Uh, I didn't mean to, to separate them so madam mekekwa you fit face me after that the anko go come talk go hungry. <laughs> i'm free oh so free. well my people i greet una this morning. Uh -huh uh, the truth be say all of us na the consensus oriented crew na dem dey studio this monday so anything wey una hear say dem dey do all na to make sure say this program e reach permanent site canary corn. i no go blame anybody o uh, my name na sandra ikekwa saluto na plenty all the country brothers and state sisters all of them dey. I wanna tell when I when I be small pikin I still be small pikin to some people sha but when I be very very small pikin we'll get one somebody sing that time sandali lili sandali why would they sing am <laughs> e get one girl be sandra <laughs> all of our trousers and then they dey provoke they dey provoke and i small she small pass they dey provoke we dey use am take dey oppress her na today i come say ah supposedly i for know better we no go dey oppress people dey dey smaller <laughs> but today na she dey oppress us now. let me you sing the song now. <laughs> so that she not go to pay back by now. so let make her sing the song. <laughs> well my people na that one go. i don't forget my name. okay. sorry sorry. I don't come and say Sadalili. <laughs> Well, good morning, I'll be Isaac Mary Littleton Arkinson. Merry Christmas. Let me be the code way they catch cold. <laughs> you see, that one call lets you know, say, time for payback, they always do. <laughs> so, so it's e good to make we, make we the. Um, well, this one go carry us run enter our studio mm. readings when be the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people, and therefore, must be controlled by the people. Why traditional power and a power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Today, one small lesson day where we go learn. But this morning now, our fathers we won't talk with. They they carry not Yeah, a carry cola I, I don't already break them. Okay. I mean, though, since they're not there here, I carry and give our co to break them for not behalf of them but anyhow it be. Go ahead. You are ah, blessed, okay. my, my son. Thank you, you very much. <laughs> you see, the, Who they call son? Son, and grandfather. not be not be person for the not be person dey born grandfather. Uh-huh. If they get grandfather, that means say grandfather gets great grandmother. <laughs> grandfather. <laughs> so um, you know naturally if you dey read materials you go see say they go tell you the power of attraction. Mm. Mm. But today we won't talk about the power of tongue to attract. Naturally, God give man opportunity to take they live a life with words, but we know they know. Words in the sense, say you could just sit down as you speak, you could discover say a few days later that word where you speak it come into action or me come into play. Now our traditional fathers naturally when god created every human being he given the power of the tongue but another thing when we need to understand be say as soon as you sit on that traditional stool extra powers don dey therefore the tongue no longer be the tongue when suppose dey use anyhow again now this political era when nigeria dey may we leave detention tension they dey inside but the truth be say the power of the tongue when some people go call authority don start to play cause. and because of this, we wan use this platform today take beg all our traditional fathers pronouncement will go a long way to either my or mind the people. Once you say, I say, <laughs> you don't give But you know uh, if you check the book of colossians he say not beside the preach this morning no. He <laughs> say god say if i open your eyes to see wetin dey beside you hmm. before you and behind you you go tell them, say make him remove you from their middle mm. but inside there the one when e dey do good e dey near you the one when e sabi act on bad bad things e dey near you so the moment the heart and the tongue speak out anything bad that one when e sabi do bad you know say bad thing sabi run well well e go quickly go take care of the thing the one when e dey do good go dey road dey stroll dey go you know why e dey stroll e no wan make e regret the good when e do hmm. therefore we wan beg all traditional rulers this morning as the political elites when we our brother define as we get nigeria and the nigeria when they come abeg dey little careful to make sure you no speak say you go unleash authority when somebody go later carry go take do evil na the traditional rulers to me na dem dey give politicians the power to take sit down for office because if a traditional father pray that community as a whole na e pray for you so if he pronounce na the community as a whole pronounce on you and therefore that pronouncement go go a long way and so wetin i dey feel say we fit do today be say we fit make them dey committed to the political class dey committed to things when e be say wetin we tell them, go help them to reshape the way dem dey think today when we hear madam dey talk just now the over 900 persons dey inside train dem blast with a bomb blast the plane the train run comot for road abduct plenty kill some some dey hospitalized sporadic shooting and as i dey talk to you somebody still dey on air eh, dey speak this morning because e no consign am and another person dey happy say after all they go bring keg of blood to me and this same person go come come kneel down before you as a traditional father which mean say he bow all the personal authority to your own authority therefore you fit collect that evil when dey body comot if evil fit bow before jesus and dem now dey come kneel down before you you know i know say one thing about kneel mean say i submit <laughs> Therefore, I want to make all traditional rulers, whether your community where you dey lead is small, whether e big, no get hand for evil and don pronounce anything bad. View who you dey pronounce words on because it will go a long way to either repair or destroy the society where you too be king. Today, me and you don know say some kings don die because they release authority on top of some people and today wey no wey no want am and today they don dey use am do wetin dem no suppose do and they come back to deal with the same kings wey bin don pray for them before we don see where even native doctors for for this country go don give gun eh, say i prepare you go hmm. outside there nothing dey happen the man go carry the gun take face the native doctor kill am so that man another person no go there go neutralize the power so wetin we dey beg traditional father for this morning be say politicians don wage war against both the indigenous nigerians and even the traditional rulers all na because traditional rulers na indigenous Nigerians indigenous people dem be except we get confiscated traditional rulers sha when <laughs> thief the seat therefore i wan beg this morning say make una use una power, take repair. Pronounce a repair. Pronounce a get back. Pronounce a reclaim. Mm. So that we'll fit use them, take go as indigenous Nigeria, take get the real Nigeria back. Now, this one be the only message when eh, we get this morning una well done my name again adeomo akao oh, e just he just lie just now this no be the only message wey we get we get plenty <laughs> message no, i go for, say that, that i go i go okay. say that na the only message wey we get we get plenty message. Uh, okay <laughs> okay una no oh. <laughs> you know the the truth be say a lot of people no know the power wey they get the power to change things the power to create me i thank god say i don know this one as i dey grow up because of the kind place wey i from come and say i dey lis ten when i dey grow as as a teenager people dey talk say i dey behave like old person and i notice say i dey dey attracted to stay with the elderlies more than my mate so i get that privilege maybe that's why i dey behave like old woman sef uh, but but now uh, no, no, no, uh, <laughs> but but now I, my children dey talk say they go dey they go dey shake their head for me they say i dey behave like baby mm. i say eh because me i don claim now say my heart na eighteen years na e be forever <laughs> uh -huh, so. for the heart is a stagnant age. Uh, <laughs> yes for eighteen. for us na elder. Eh for heart na eighteen. talk yes and you and you dey see the evidence now you know you know that kind thing <laughs> <laughs> all right but make we dey mindful of our words words na im create because the good book let us know say god said let there be yeah. and we be representative o oh. people we dey forget o oh. we dey forget o oh and we dey also forget say na relationship na im be the most important thing for this world o my relationship with you with you even my relationship with those of una wey dey lis ten to us even if i no know na <laughs> we get relationship yeah, because it's right now it's a global world. Mm -hmm. oga adeomo i don i don come i get friends so many friends on on facebook wey e be say i don meet we don meet for somewhere before we come dey say ah eh, eh, eh facebook sometimes sef eh, some people talk say ah eh, madam i dey follow you for for facebook i say oh, really so these days i dey careful where i dey go <laughs> seriously you get so relationship make e dey the front of us i no say back of mind because sometimes e be like say the back of mind wey thing wey we dey put things mm. wey una dey put things no be me wey people dey put things eh na e dey make them dey forget if we put am for front of our mind we go dey remember mm. this one take us straight to wetin we we dey talk about since wey be uh, characteristics of uh, good governance we don define good governance and then we don take um, um, some of the characteristics wey be participation rule of law and eh, i go like say this participation so i dey always like to emphasize am so that we go understand say uh, say one part wey capture my at ten tion wey i dey like to let people know again and again it is not important to point out okay it is important to point out that representative democracy representative o oh, democracy does not necessarily mean that the concerns of the most vulnerable in society will be taken into consideration in decision making that na participation and that one take us enter into consensus oriented na know say we dey like definition well well so that we go know where we dey go and where we from dey come come take us to the definition of consensus The common. come i don close am take time so <laughs> wetin be the meaning of consensus say na a general agreement na im consensus mean mean say we go agree together so for good governance we suppose get go uh, one of the characteristics na say na consensus oriented general agreement all of us agreeing together but this thing na true if we foul if we go back to the definition of participation. <laughs> you go know say consensus no dey near na. Eh, but he say this na one of the characteristics. characteristics of good governance so therefore as the indigenous nigerians from this document wey dey for table here say good governance requires uh, mediation of the different interests in society to reach a broad consensus in society on what is the best interest of the whole community and how this can be achieved. It also requires a broad and long term perspective. He said, broad and long term perspective on what is needed for sustainable human development e dey take us to sdgs again sustainable de human development and how to achieve the goals on such development this can only result from an understanding of the historical cultural and social context of a given society and community gbangam Oh, I jump in. jumping. Uh, oh, uh you know, yes, ma'am. <laughs> Thank you for, for this opportunity. Make we uh, get this conversation very quickly. You know, this not just not just plenty English. Chai. Uh, yes. all the all the all ones talk. all uh, eh, no be you. No, uh, now waiting. <laughs> Okay. The document. Uh, eh, okay. But the one you talk now, not be plenty English. Now correct paper <laughs> pigeon. all the conversation, all the things they write, are plenty English. You know, one, uh, when that former American president talk one time, say uh, do not think of what the country can do for you, but think of what you can do for the country. Now participation, now actually define. Mm. Then when it comes to talk, the same person comes to talk say, democracy now, government of the people. The people. That is coming from the people. Mm-hmm. Mm-hmm. And that part, the power of the people, government of government, the power to govern, government of the people by the people. The same people where the power they come from. Mm. They go bring person go from them. We go wield that power by the people, for the people. Then you go use the power to benefit them. Let be consensus. Therefore, just talk so that will not be definition of democracy. Because the, democracy itself gets its own definition or somewhere. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. but mm-hmm. that definition agrees now the general definition of democracy because actually that one describe consensus of the people, that is extracted from, from. generating from the people, by the people, which means there's still a section of the people, now go represent them, now go wield them, that power for the people Then are the, the benefits. Mm-hmm, mm-hmm. You understand? So, so in, and, and, and now so. be the result uh, from an understanding of the historical, cultural, and social context of a given society exactly. and community. And so you go to work for all the people, the people. because that the people they do the thing for the people. Now, when Mr. Diomo talk just now, say the traditional rulers now then get the passive for me, now then get and power over because the people feel you know the people, the section of the people that they desire to wield this power Fino reach everybody for village, for the community. So they'll go meet the traditional ruler, bow to the traditional ruler, and traditional ruler will come anoint them, bless them. What did they do so? The power of the people. Let me make one time one particular prophet for Bible when flame of fire for chariots of fire carry come In boy they shout, My father, my father, the chariot, the horsemen, and the chariot of Israel. Another king again uh, uh, what they call him, Saul, when he died, when David eulogized him, he said, The strength of Israel. You understand those terminology because it explained what he be. Once you don't get Oba for a community, the Oba na the arrowhead of the community, na the, that the combination of the power where they behind the formation of that group or that community nine im carry so na they use them for the people but now section of the people wey say dem wan stand for the people among dem go come collect dis power so they're suppose to know wetin the people need no two communities be the same mm. no two communities be the same you understand that so even if a community dey strategically located in a particular place e fit dey completely entirely different with history concepts you understand that? Yes. But one thing we can't understand is that we get group of communities where we go share the same value. Like where I come from, our communities, we two we two day together, we two resemble than say we did separate, even though some languages they different. The OT connect us to them. So which means they get collective power. And I mean they will rope them together and say, okay, all these people they will take representative house of rep. So Consensus in this case, what did they describe They say? Now, when the people agree to bring person out, we know us. Come give them power we go use for us. So when they come in inner from us, so in they operate based on what they know about us. But when they come go governorship or or presidency, presidency no go know everybody so na all these people, wey dem dey bits and pieces wey dem dey dey represent wey the people give power to na dem go come come together organize town hall because they are from the people dem wan carry that same power give one individual wey go run the whole country or run the whole state This person go organize town hall They go know wetin be The mandate wey we dey give this person because na mandate dey give them? na mandate mandate na na tangible substance na that na wetin dem fit hold for hand dem fit grasp wetin be hmm. mandate na the power of the people the people. we wan give them our mandate we don first give you She see the She see how the thing dey go councillor local government chairman house of rep we wan give you our mandate so this our mandate go with conditions wetin be the conditions of that mandate our agenda. For informing, we've always believed this. We have always known this, and we don't preach it. So consensus. <laughs> <laughs> Eh, eh, eh, a church of some sort, <laughs> you know. say don't preach. don't preach. Yes, yes, ma'am. So uh, yes, ma'am. Okay. So now waiting, we say we don't need talk since. Now time don't reach. Make people begin to understand because time will come. You go still need the people. You collect power from the finish. You beat me finish. You carry my bicycle. You go to ride all over town. They shine your teeth. When they spoke, go finish. Go go break now. You go remember say uh, they repair na my house you dey. One can repair the bicycle. You bring the same bicycle back to me. Make them repair. Okay, which is make I can do. If I can't talk now, say we no go repair the bicycle. What you can do? If I can't talk, say I want the bicycle. Go go go. What you can do? Then what did happen for the country? So that agreement start from grassroots level. Now, from that, from that gathering where they go make decisions, certain decisions, where they binding among the people, say now what we want be this, that that one, and they go give, follow the mandate. He must go with the mandate, not after the mandate. It goes with the mandate so that the terms and conditions go they clear. we they give you this we they give you uh, eh, uh, eh, uh, eh, xyz sim card but to operate this sim card at the terms and condition you break these terms <laughs> you carry the condition <laughs> if na ulcer condition or <laughs> alzheimer's condition. madam ikekwa see the way wey you dey look am. eh you know say um, dem no dey sit down for one place dey look dance. Ah but if dance dey for television now ah, i go stand up dey look the dance <laughs> as everybody dey talk my mind dey go different places we dey talk about eh, consensus oriented and from the definition we dey talk about agreement agreement my mind go somewhere i remember i don always talk about this person joseph wey dey for bible something happen and the king needed solution wetin im do He know say na you be my brother come make you come help me do this thing mm. he looked for an expert and the person wey dey even see na stranger even a slave na him dem pick a prisoner, a prison. prisoner. na him dem pick say you come because we don see am say you dey knowledgeable for this area we no need another prophet to tell us we don already see am you don display am so because you dey good at this we go pick you make you lead the team of people wey go handle this project for us so that when that time come we no go suffer The king no help am pick people wey help am build that project by himself He give am that authority say go ahead mm. make sure mm. say things work and they there was an agreement from the king the from the people that this is the best man for the job and when he went he no go their place go bring him brothers he also looked among and picked those he felt were qualified to so, do the job and the job was well done. done why they were driven to one purpose the purpose was that we will not lack when hunger comes and it was so The record am say the whole area cities okay. around they came there to buy countries they came to buy because of this agreement so when we talk about this matter we dey talk about having this agreement using experts to do the needful putting them in the right position not because of say we dey related not because of say i know you or i get wetin i wan benefit from you no because you know how to do it we should agree to do it we should agree to allow you to do it no be say na only for this country i dey see say person na doctor e go be um, what they call am minister for transportation you no understand or e go be eh, eh, minister for agric they go carry engineer they go put am for minister of finance no that one na error medical doctor be that one na error so at the end of the day things are being messed up because we no we no dey fit dey achieve our eh, purpose okay na na oga <laughs> eh, ah. omo i know say your belle don full <coughs> eh we dey say consensus abi consensus oriented agreement eh but what if i tell you now say the present government say dem dey run on consensus say na agreement but to the detriment of the indigenous nigerians hmm. thank you very much ma eh, first of all the word consensus na don define am say e mean agreement hmm. but general then wetin become be di oriented when dey inside <laughs> which means oriented mean say na im be di awful thing wey dem dey do hmm. na im we dey always do but now for a good government to actually govern well what would they say they had a good governance let's say consensus go day. now i want to bring our mind back to two governments uh, the first tenure of the present administration the president they seek after im win election nigeria come dey use money dey treat am for about one hundred and fifty days <laughs> The battle battle battle kaba according to the language when the wife used. When they hijack presidency come finally tok say okay we agree say make you be ceremonial head They come relinquish power to the vice president remember that time yes uh-huh. who go forget That period one unique thing when the acting president do that time be say he move round the country holding town hall meetings meetings hmm wetin e use am do that was when the first time the nigeria government come up with one thing wey we dey call modular refinery idea yes as a solution to. as a solution to that would have been the very first time they run on consensus hmm. that na for be the first time when this present administration for take run on consensus hmm. however when the president came back Come back, go back go meet am scatter am e no come back dey rush am back hmm. They tell am say this guy won't let you know say na e get brain pass you first of all he start with the dss he remove him. The next one cgn he remove him. The next one they tell am say modular refinery When they give license to no go ever work They do do do do Don't forget just recently mele kyari talk say modular refinery no fit work because no go fit work hmm. because of who go regulate price mm-hmm. you remember say na in language be that just a few days ago now na to tell you on the kind programming when people dey run now another thing i wan quickly let us understand be say consensus when the present government dey run na only on appointments mm. eg convention don just end from the hands of the present government and dey run on consensus for all their major positions na consensus e be why they run on consensus because they know say court cases no go finish so for them to even run on consensus must run with must come from an idea of a particular petty crisis ahead but na only positions people a government suppose dey run on consensus no even on projects consensus suppose dey my my my own take on this morning be say when you wan renovate my school no just come come begin renovate my school wetin be our problem for our community we first discuss am we go come agree say our school no dey leak no be the issue of you coming to paint the zinc but wetin we need for here na for you to help us with a road wey e go dey make us go outside here I, I don't know if you understand where we are going. Mm. The moment the people agree, say, see, say na road o na e be our problem. Not before you to come paint zinc. <laughs> Red roof or green roof. The moment you do that, you can't do the road for them. That road is a consensus project. You did National Assembly. Ordinarily, your work now go they make law. You can't go attract constituency projects well done sir you try oh! you con come you con go look for your friend domot con dey put borehole <laughs> i tell you say we no get water the problem wey we get for here fit be transformer issue wey make us no dey get better light if we all have good transformer and we have good electricity everybody wey get borehole go dey pump water and dey likely be free water for every other person to fetch so if you seek a borehole you con go buy a generator of one hundred forty 140000 go put for there who go dey buy it for you see say that project no be consensus project so to to really run a consensus government no be just on the issue of appointment no be just on the issue of during primaries na we dey run consensus nigeria dey actually run consensus but na only on positions consensus on the issue see if i taking for instance okay look at the generality of the country the west have an agitators the east have agitators uh, north have uh, uh, the new modern boko haramists and ban mm, terrorists dem no bandit anything na complete terrorists dem be dem just dey brand the name since when one governor talk say na business dem dey do mm. but and from uh, you see the man wey dey say dem dey do business na state for dey operate now as headquarters right? Ah, <laughs> now they are doing business. Yes, they are doing business can, now. It cannot, it cannot Actually, what do you do at the airport? <laughs> what did they do for airport? They do business. Business. <laughs> what did they do for rail line? Business. business. And they are they went there mm -hmm. to actually do business. They remove people. They go to airport. They no let plane fly. It's business. Uh -huh. Now trade fair they go for now. but now look at look at the issue here. the trade fair. When I come into a community we discover say na security na be our own issue and all of us come agree say okay wetin and wetin we need here to take make sure say we overcome this insecurity we go look and say fine na strangers wen come here na e create problem for us our children come get hand put first every family need to talk to each other say any pikin wey dem see for outside when e get hand put for dis thing e no return back to e family again the community na e go decide wetin dem wan do with the child first of all mm. as all of us don hold meeting with the government we come talk say if stranger and the the native go hold meeting say dem wan create security for here wetin mm-hmm. happen to native na go happen to non native na so you see am say consensus consensus don come you don dey undergo a consensus solution on insecurity so wetin make people dey always believe say it is only on appointment na consensus dey run in government no policy making na consensus you know but go but but dem go carry on make policy wey go favour dem yes but dey against indigenous people of nigeria so that is why the thing no dey be good governance hmm. because the moment i don take decision for you okay like this morning oga cole came into the office <laughs> for instance now when he come into the office we first just wake up this morning madam ikekwa come dey arrange things on top on top of table <laughs> na dey wake up <laughs> you ask one question you say you wan take this one or oh, you this want one. this wetin you dey look for you dey look for a consensus. i come take the two no you come <laughs> use a language wait you use one language if you no you know say you take the two you say i go take this one first but if the opportunity dey to continue with that one <laughs> i no mind but wetin she need from you was an agreement on something and you first agree they come give you that one and that was actually the one you take first because na consensus project she wan run this morning is politics on the table <laughs> why they no ask me because na you need the consensus na you dey come to because your community at that time needed something extra outside my own no let us be sincere that na be consensus so when a government dey run on taking decision for people mm. wetin you for do you for say give am milo and by the time you finish am you for see how the matter for turn e go tell you say madam e be like say i no fit talk o oh. wetin dey happen i no sure say i dey well well well <laughs> yes e voice for slow down but because you know wetin e need first i mean you think say e need am and e come agree you send that one first and then e come add the next one join am a consensus came mm. up hmm. on his head on his entire being the mm-hmm. emotion mm and hmm. everything was mm taken hmm. care of and he came back. so my people so at that moment he was representing a community that needed a concession agreement to do something like a project that would save them. yes so my people let us be very sincere. <laughs> consensus no be just say you need appointment consensus had to do with whether you wan make policies when e go affect directly the indigenous nigeria valuable the valuable nigerian dey need a consensual agreement on that policy to run otherwise you dey infringe on their right you dey maltreat dem mm. you dey enslave them, and at the same mm. time you dey punish the people for giving you their power mm. ah, ah, Okay, I'm omo don vex he agree i want to tell you he agree <laughs> my people, now they listen to us on informe radio this morning and this now on our business and lifestyle program yes we will continue this topic tomorrow because we will bring out more examples of how the present not just present the politicians really and not be only for nigeria This thing is not peculiar to nigeria na wide stuff uh -huh. but na the one wey concern us na we dey talk about now so we go continue this topic tomorrow again but sharparly sharparly make we take our business um, news and uh, market waka uh, no worry just mm. hold on uh, when you wan waka comot you just. well uh, make we just sharp sharp just uh, rush through the headlines uh, they say when you check russia and ukraine war matter they say the soaring that is price of shipping shipping the cost of shipping things don dey begin e don get wings mm. don dey mm, fly mm. and because of that they say e dey worsen inflation for inside nigeria and other countries imf na dey explain this one Mm, IMF, uh, eh. IMF. Nigeria Railway Corporation don ah. finally speak out to say ah true true terrorists when dem been don name before say na bandits dem be say dem bomb rail track and dem come attack abuja kaduna train uh, when uh, lead over um, almost about three over three people dead several injured and even as we dey talk so dem come thief several others comot and dis pipo muna remember say all of them don pay for ticket o oh. and at the same time these same pipo eh, we no even know who go pay their ransom now <laughs> eh, so eh, jam don finally talk. say dem register about 1.8 million candidates for dis 2022 utme and they they don through that rake in 8.6 billion naira many don okay i think uh, make i just quickly go this on dat one airline don begin dey plan say dem wan dey withdraw from kaduna over di bandit. don lay siege on oh. kaduna airport say dem no go dey go eh dey do and even the only when video dey no ma now apart from that, the the person wey dey in charge of the airport mm, when dey mm. manage kaduna airport mm. finally don agree say dem don attack o oh, and the way the matter dey go now e fit be say make plane no come go dey take off or e dey land dem go come shoot am People go come die say e be like say plane no go dey come kaduna state for now uh-huh. uh, almost eight years after almost eight years after apc still dey blame pdp say na dem make nigeria <laughs> economy no dey work well This one don finally show say dem first no get wetin dem wan give us Um, hmm. na this na wetin na true telecom company telecom company say blackout of uh, uh, dey imminent for for inside inside some states in the next uh, few days they say kogi abuja and eight other states go suffer blackout that is telecom shut down mm. so eh. so di states wey get boundaries with kogi kogi di problem na actually kogi state di thing dey yes e say dem dey pay tax dem dey pay this. e like say e get anoda one wey the governor. say make dem come pay dem come lock up dia uh, their stations yeah. uh, several so yes so na dem make dem talk that one so So, the thing go go. So uh, Meleke Ari, when he be the the group managing director of the default NNPC. <laughs> yes, eh? default NNPC. Na they right there. Abi na you dey talk so. Uh, e dey everywhere na the new language when they add the nnpc be that now okay. uh, no na default nnpc nnpc before mm. don turn private company okay. and i make them dey call am default okay. and uh, default uh, like we get the form bender state. Uh. Mm -hmm so they say im say nigeria economy no depend no longer dey depend on oil revenue hmm. but we don finally see say dem dey beg niger delta military make dem no bomb o say if dem bomb if dem collect if dem bulk continue say nigeria no go dey see oil sell again to take run government who dey lie this one na you just know the answer so now well done una here with the matter i go take am reach this morning. okay um, madaike kwa market waka. okay market waka. Mm -hmm. um, our rice maybe our our own foreign rice. 26. i no understand. na our foreign rice now as in the rice fine like foreign rice. okay so, the one wey we dey export. no our own very rice na we dey produce am. na wey we dey and ah, then come in, in okay. no this one na here they dey do everything na we get am. okay our own foreign rice our own rice that one na twenty-six thousand five hundred rubber na one six cup na one forty brown beans na one thousand six cup na one forty white beans na one thousand five cup na one forty local beans na one thousand seven hundred cup na one fifty white honey beans na one thousand seven hundred cup na one fifty hand melon still be three thousand five hundred cup na three hundred engine melon na two thousand eight hundred cup na two eighty ogbolo na seven thousand naira for rubber Why e get some wey dey sell six thousand na two type of ogbono na e dey market cup na seven hundred naira and the other one na six hundred naira red oil twenty-two thousand naira red oil no gree come down time dey go twenty-two thousand naira for twenty-five litre Why four litre na three thousand four hundred groundnut oil because oil no come down himself e still go up na seventeen thousand eight hundred Why four litre na four thousand five hundred garri still dey for twelve thousand naira while landline na two thousand two hundred like i talk before our bathing soap we first dey buy for two hundred naira <laughs> na four hundred naira now while washing soap of eighty naira na one sixty now eh, our gas wey we first dey buy for five hundred and something naira per kg na six fifty for kg now while small indomie na ninety naira some dey sell hundred the smallest of indomie wey dey buy fifty naira before na 90 naira now some dey say hundred naira while one spaghetti na 350 naira how much before market waka for how much be spaghetti before before we dey buy spaghetti two hundred 200 twenty. it's now three fifty. <laughs> Eh, waka comot <laughs> my pipo una don hear wetin we talk dey say na wetin person comot eye na im mate go pass am even for the market waka una hear say see where we dey go now for the things wey we even dey produce for our own country for here mm. we no dey fit dey buy something for market again and, and uh, our for within the country. Our government dem sit down fold hand and leg just dey make sure say things hard for the citizens this one na big error and things must change power must change And na im be wetin we dey talk my name na sandra ekekwasalotuna. okay my hmm. country people and anywhere where you dey dey lis ten to us today A good make you just know this maybe to where we will continue tomorrow say when we talk about consensus it don't necessarily mean say na because of position even how they govern you you suppose they agree say yes okay government mm. do one like this mm. na im make am to be a this, po this policy now we want we want mm. okay nine go ahead us. so if they no consult you before they tell you they just dish them out from kitchen like that It e no be good governance and it e no represent you at all Now here we go, carry and reach today. My name na Ade Akao. I salute you this morning. Hmm. God, Adeomo as they talk, I just I just imagine say the next House of Representatives and Senators they go hear we o. Yes, yes, yeah, the scrutiny. They go hear we. Right. Hmm. Uh, my people, I be Isaac Merlin to Arkinson. Uh, it's I just want to add as I they concur the other time as regard your talk, they explain use uh, my situation for here. take explain what the consensus be now see the thing is just completely agree with him I keep on the talk say look for the best person look for the best make them look for the best person empower and push them. at least people will feel old accountable for everything wey dey happen and uh, concerning our currency you know say currently our naira they about um, uh, 590 naira, naira to a dollar, to, to a dollar. now shit. as at 2008 Zimbabwean um, currency, when West they punish Zimbabwe mm. because it takes time to redistribute land to people. They call a currency called inflation called very high. One one bill, one Zimbabwe dollar bill mm. be one trillion dollars. And that was about four US dollars. But now now check it be now this now bank paper mm. to explain to you know like a ledger and so Now, Zimbabwean dollar to US dollar, that one fifty 250. That country we will laugh before. Mm, mm, she see the story. Mm. Ghana we will laugh before. When they pack money for Ghana must go. Mm-hmm. Go back. Now small thing will come before dollars. See how they take revamp the economy. Time don't come, make them use, make them implement consensus. Of course, these uh, buju buju people in there now they no go do anything. Mm-hmm. Uh, they, uh, uh, you know, people they go do something They come 2023 make una shall na I indigenous people know who you dey vote for use wetin we don dey teach una since long long take decide who we go vote for so that people dey go gree put the best of our people make una nominate people make una check among una self who go be your councillor no be those people dey dey run for follow godfathers make una godfather people make una agree na mm. so we take start o oh. i be isaac meridian Arkansas and me be cool and they catch crosses. <laughs> Merry Christmas. Remind me of people against uh, politicians project. Yeah. So make the indigenous people of Nigeria come together, work against the politicians. Yes. We we know our people, we know the people where we know say go fit deliver. So make we bring out those people to deliver them and madam as uh, madam ikekwa go talk if if if if na amadora <laughs> amadora <laughs> na any one take swear we don dey talk this one sister madam remember now <laughs> yes na wetin eh, eh? we don discuss since so people dey we don go make sure say the people people wey go deliver wey go deliver wey go di kidney wey eh, go do testing na dem na we need now to take our country to the place wey we want because no foreigner go come repair am for us instead if we dey if we dey notice wetin dey happen na the foreigners na dem dey do the atrocities na dem dey cause these atrocities unfortunately unfortunately na dem dey use us against one another as pawn so make we stop. just because you dey know person secret. Uh, uh, na this know person secret. Uh, yeah, eh? your your account for. that side no no oga adeomo um, uh, sir isaac mary. Yeah people go lose because you know say imf don even warn nigerians now say those people wey dey rich say they go go below their their richness oh okay you never see am e dey platform e say they go go so even those wey don go siphon wey don go hide for that side they go everything wey they get e go go they go lick am my name na olaye make una no forget say di information wey una hear and use na im the power wey una get to take comot for the situation wey una find una sef i salute una.